o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso a gore tsene mo kganyeng ya rona ka ntlha ya nako re utlwe gore o re tsholetseng gompieno a ko re bolelele gore a motho go a kgonagala gore motho a kobiwe kwa tirong ka ntlha ya gender based violence um ntate ditaba tsena di ngata gagolo fela ke tla leka ka gotlhegotlhe gotlhe gore ke leke go di beya ka bokgutshwanyane um go na le tsamaiso e tlamehileng e latelwe gore e be motho qeteleng o qeteletse e le gore eh, wa wa wa tibelwa mosebetsing fela e re ke e tlhakisetsenana sepheo sa kgalemelo um mosebetsing ke o laola maitshwaro ka gare mosebetsi ke o lokisa boitshwaro bo sa amogelang o etsa dikamano tsa botlhokwa mosebetsing bo utlwisa bonnete jalo ga o tlua tabeng ya gore na motho a ka lelekwa mosebetsing jalo ka ke tlhalositse gore go na le tsamaiso e itseng e tlameileng e latela ga mosebetsi e mongwe le mongwe o eletswa gore a ipapise le molao wa um, e leng code of good practice ya ya tlhekefetso ya ka eh, ya tlhekefetso ya thobalano e na e fumana ya molaong wa tekatekanyo ya mesebetsi ya employment equity act jale ga letlhatsitsa le ile la tlhalosa gore um eh, go na le ketsagalo e itseng e leng ya etsagala gonne go tlameya go latelwe metšha e itseng and ke ile ka tlhalosa le ka nakwane gore metšha e ba mmedi either o kopa gore go bue le motho ka foleng jalo ka mokgwa o informal kapa a latelwe semmuso in this case gore ebe motho o tseteletse a tebetso go latelwa semmuso ebe go tlo etswa dipatlisiso gobane ga letsatsi le dikela e mongwe le e mongwe o tlamehile a fumane mokgwa wa gore a tlo beya taba tsa gae tafoleng ebe go etswa dipatlisiso lekgotleng la la ketsa la la ketso ya galemo e leng eh, disciplinary action e le gore um eh, se ka se tlhalositse e mongwe le mongwe opportunity ya gore a tlo tseba go beya taba tsa gae ebe mophepetsi qetellong ya tsona ha a fumanwa a le molate e a ka tebela mentobiseng jaanon fa go na le mongwe yo a sa itumeleng go tswa mo ditheetsong tseo a tla direng o bua le um, mosela e, ha se ha sa thabela seno se e etsagetseng kapa a utlwisisa fela gore ga wa latelwa metšha e hantle o na le um ka mokgwa a ka etsang ka teng kgetlo la pele a ka ya a taba ditaba tsenana go commission ya poelano ya bonang mo tsekileng c c m a go tletleba gore o bona e kareng motšha o lateletsweng ga se one gape-gape o ntse a na le gona gore a ka nka taba enana a e fetisetsa sepoleseng e le gore a lotlosa tlosa ka tabeng ya gore o ile a mo fetisetsa ka thobalano jaanong mothapi a tla sireletsa mothapiwa kgotsa modiri ka tsela e ntseng jang ka tshedilo maikutlo go eh karolo nana ya ga o etswa um um ga sa beile taba ya tlhekefetso ya ya thobalano ke taba e leng gore e tlamehile e sebeletswe le kunutung e leng taba ya botlhokwa ya gore ga mosebeletsi tlamehile a etse a etse bonnete ka gotlhe gotlhe gore um eh, mabitso a batho be e leng gore ba ba involved o a ba sireletsa ya bobedi haholo-holo e leng lehlatsipa o tlamehile a sireletso ka go tlohle ya bobedi ga e ebeneng um eh, lehlatsipa e le gore le na le matsatsi a phomolo a ka fuwa matsatsi a nonong a phomolo e le gore a tla tsebe gore a lo iphumana ya boraro ke hore mo ramosebetsi ka dinako tsohle o tlamehile a etse bonnete ba o fana ka training mosebetsing etsetsa nana mara o ka o tlamehile a protectiwe o tlamehile a tshireletswe ka ditsela tsohle mhm me nthabiseng um ko bofelong eh, jaaka gale a ke re wa itse gore re itlhokela tshedimosetso fa re batla tshedimosetso ka botlalo motho a ka ya ko kae ko mafaratlhatlheng di-website jalo jalo e ya ya website ya gago kgotsa ko motho a ka bonang eh, information kana tshedimosetso e re buang ka yona gompieno a ka ifumana e um department of labor e na le mhm. dintlha kao fela mabapi eh, le ditaba tsena tse seng se di buletse tsa code of good practice e leng mhm. a ka fumana molaotheong wa tekatekanyo ya mosebetsi ya mosebetsi e leng employment equity act kaba labor relations act e be a ka a ba tlhakela le letshepe la um commission ya ke CMA commission ya peelano ya bonamodi le boitseko mm, a utlwage mme ra le thotlane ra leboga jaaka ga le re lebogela nako le tshedimosetso um le ka moso tlhe tla dire fela jalo re kgone go thusa mogaetsho um eh, ka tshedimosetso e, e tlhokang fa o na le nako ke a leboa ntate a ke men thabiseng ra letlotlane mo sekhutlhwaneng sa rona sa gender based violence gbv e leng mogakolodi wa tsa thuso ya badiri kwa kanemambo the joint solutions a buisang le rona ka dithetso kgalemo tse mothapi a tshwanetseng ke go di latelela fa o tlhokofaditswe kwa tirong